iyi mwumva ni ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti muri kumwe na david niyo ngabo mu makuru yacu yo kuri mugoroba kaze mu biganiro byacu
ikintu nyamukuru ni uko ubwicanyi mu gihugu buhagarara inzira senarede yafashe yari nziza yo kubiganiro biba mugabo ko ubwicanyi bwabandanya bubandanya mu gihugu cy'u Burundi nta kuri ibyo biganiro byobandanya hateza kubona ikizindi nzira uwo ni odifax ndabitorere ayoboye ishyirahamwe revolution haguruka avuga ku mpamvu bavuye mu runani senarede uno munsi ni umunsi ugira gatanu w'inkino mpuzamakungu za olympique i rio de janeiro ibitero by'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za amerika muri libiya biriyongera amatora muri zambia ariko arangwa n'ubwicanyi n'uruhagarara aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ku bakunzi b'inkino mpuzamakungu za olympique uno munsi kwa gatatu ni umunsi ugira wa gatanu w'izo nkino amahiganwa akomeye atari make aza kuba leta zunze ubumwe za amerika ziyobowe n'umunonotsi akomeye amaze igihe ahiganwa michael phelps n'umunonotsi ariko atera abakirangiranwa keti redeki baraza kuyobora umugwi w'abanonotsi b'abanyamerika bazaba bariko barondera kubandanya baba imbere y'abandi mu mahiganwa y'ukoga aza kuba uno munsi kwa gatatu abanonotsi batandatu b'abanyamerika baraza guhiganirwa imidari uno munsi kandi ku bakunzi b'umupira w'amaguru Brazil iza guhura na Denmark aho itegerezwa gutsinda kugira igira amahirwe yo kunguruza mu gice gikurikira Brazil ntiyashoboye gutsinda mu nkino za mbere zayihuje na Afrika y'Epfo na Iraq muri izo nkino zibiri yarangije ifise ubusa ku bundi mu vyerekeye gymnastique nyuma y'uko umugwi w'abigeme b'abanyamerikakazi batwaye umudari w'inzahabu abagabo baza guhiganwa uno munsi mu mupira w'amaboko wa basketball leta zunze ubumwe za amerika ziza guhura na australia ukwiyongera kw'ibitero vy'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za amerika muri libiya bishobora kuba intango y'igikorwa co guca inkokora umugwi w'iterabwoba witwa leta ya kiyisilamu ivyo mu gihe uwo mugwi uri kugerageza kugumya igice gikomeye wiziziye muri libiya ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika byatangaje ko ibindi bitero vy'indege z'ingwano vyabaye ku munsi wa kabiri mu bibanza vya leta ya kiyisilamu mu gisagara ca sirte sirte ni igisagara gikomeye kiri ku nkengera z'ibahari mediterane leta ya kiyisilamu ikoreramwo ibikorwa vyayo leta zunze ubumwe za amerika zimaze gushika ubu kugira zimaze kugira ibitero vy'indege z'ingwana inshuro mirongo ibiri n'umunani kuri leta ya kiyisilamu mu gikorwa ca gisirikare catanguye ku itariki imwe y'uku kwezi k'umunani ico gikorwa catanguye inyuma y'uko bisabwe na leta y'ubumwe ya libiya umutegetsi umwe w'umunyamerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya amerika ko inteko zidasanzwe za amerika ziri mu karere ka sirt yamara nta birengaho yatangaje leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza n'ubufaransa byose bifise inteko zidasanzwe ku butaka bw'igihugu ca libiya aho ziriko zitegura gukorana kurushiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye amatora mu gihugu cya zambia ariko arangwa n'uruhagarara n'ubwicanyi perezida hari muri iki gihe edgar lungu wo mu mugambwe uri ku butegetsi patriotic front ariko ahiganwa bikomeye n'ubuyoboye umugambwe utavuga rumwe na leta united party for national development mu matora azoba ejo ku munsi wa kane lungu yatsinze n'amajwi makeyi hikilema umugwizatunga bahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aya matora yabaye inyuma y'urupfu rwabaye igiturumbuka rwa perezida michael sata igikorwa cyo kwiyamamaza mu matora y'uno mwaka caranzwe no gutana mitwe hagati y'abashigikiye iyo migambwe ibiri ikomeye mu gihugu ivyo vyatumye umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ruvuga ko ubwicanyi bwabaye butari bwibonekeze mu mateka y'igihugu zambia yabonwa nk'igihugu kirangwa eh, n'amatora n'amahoro na demokrasi mu bitandukanye n'uko ibintu bimeze mu bihugu bibanyi vyo mu karere ko muri afurika mu mpanuka abitegereza ibintu bavuga ko uguhiganirwa kuba perezida kwegeranye cyane yamara bavuga ko hashobora kuba ubwicanyi n'uruhagarara batangaza ko ubwicanyi bufatiye kuri politike bukorwa n'impande zose ibiganiro bigenewe guhagarika ingwano mu ntara ya Darfur, Blue Nile na Kordofan yo mu bumanu- mu bumanuko muri Sudani eh, byatanguye ejo kuwa kabiri ivyo inyuma yo kurunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta iteye igikumu ku masezerano yo kuja mu biganiro bihuza abanyasudani ivyatangujwe na perezida Omar al-Bashir urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta eh, yateye igikumu kuri ayo masezerano ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ku munsi wa mbere amakuru atangwa amenyesha ko ibiganiro amaso mu yandi hagati ya leta n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta byatanguye Addis Abeba ejo kuwa kabiri perezida Bashir yemeje gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano ntabanduka n'abagwanyi ubutegetsi leta iravugana kandi n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki harimwo abapfasoni n'amashirahamwe y'abakiri bato mu biganiro bigenewe kugarukana ukubana mu mahoro hagati y'abarabu n'abanyagihugu batari abarabu perezida Bashir yatangaje ku munsi wa kabiri ko ikintu nyamukuru ashaka gushimikira ko ari ugutunganya gushasha inzego za politiki radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere aho dutangurira mu rwanda muri segiteri ya ririma mu karere ka bugesera mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu mituweli yabaye intandaro yo gutuma abanyeshuri bateba gusubira ku mashuri ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi
amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri yisumbuye asobanura neza ko nta munyeshuri n'umwe wemerewe kwinjira mu kigo cy'ishuri aterekanye ko afite ubwisungane mu kwivuza itegeko rigenga mituweli muri iki gihe rivuga ko umuntu aba yakwemererwa kubona ikarita ya mituweli ari uko umuryango wose wamaze gutangirwa amafaranga ibi ni bimwe mu byatumye abanyeshuri bamwe bananirwa gusubira ku mashuri mu gihe cyagenwe bitewe n'uko imiryango yabo yananiwe gukwiza amafaranga ngo umuryango wishyurire abawugize ubwisungane mu kwivuza abanyeshuri batangiye igihembwe cya gatatu mu mpera z'icyumweru kirangiye ubwo ijwi rya amerika ryageraga mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera twasanze abanyeshuri batari bake bagisiragira ku kigo nderabuzima bashakisha uko bahabwa ubwisungane mu kwivuza ngo nabo basubire ku ishuri ikibazo cyabaye mituweli kugeza na n'ubu turaza bakaduha nimero nimero nabwo bikanga bikageza aho tuje mu minsi igira nk'itatu bi- ikibazo cya mituweli kitarakemuka ubu se nimurimo gutakaza amasomo amasomo yo yagiye kuko iminsi igiye kuba ine yose tutaragera ku mashuri niga kuruhuka ntabwo nari nagiye muri iki gihembwe ntabwo nari nasubirayo kubera kubera ikibazo cya mituweli mu rugo bari baratenze kwishyura ubwo biba ngombwa ko ba- ko tujya guhinduza ari ako kagari nazindukiyeyo si abanyeshuri usanga batonze imirongo ku bigo nderabuzima bashakisha uko babona mituweli kuko n'ababyeyi babo bari benshi nabo nta kindi basaba abayobozi kitari ukorohereza abana babo bakabasha gusubira ku masomo aba ni bamwe baganire n'ijwi rya amerika Mfite abanyeshuri bashaka kujya ku ishuri ariko babuze mituweli ibintu ni birebire abantu babaye benshi ako namwe mwaratinze kandi mwari muzi ko mufite ubugengenzi maze igihe yego twarasiragiye mu kagari mu midugudu mu ki dushaka ibyangombwa hano twaje inshuro imwe eshatu cyangwa enye umwana wanjye yiga kuruhuka ntabwo arasubira ku ishuri nta n'ubu ngubu nsingiye ikarita ye ntabwo arajya ku ishuri ejo niriwe ahangaha na mituweli nazirajije hano ngo bampindurire biranga mu gitondo saa kumi n'ebyiri bakingurira indi hano mfite abana babiri barata- ba- umwe yiga ikibungo undi ka- yiga ikagitumba ntabwo barajya ku ishuri kugeza ubu impamvu batagiye babuze mitiweli kandi twabanje kujya mu nama batubwira ko umwana u- utazafite mitiweli atazigera as- ajya- ajya ku ishuri nyine az- nagera azaba zamwirukana hanyuma koroshya gutya bakavuga ati noneho nimuze mufatire aba- abana mutire mufatira umuryango wose hari icyo byabamariye nk'ababyeyi byatumariye ahubwo ni uko tutarabibona abenshi ntibanana- nta n'ubwo barabimenya ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'indwara giherutse gusohora itangazo risaba abayobozi bose b'inzego z'ibanze n'abashinzwe mituweli mu bigo nderabuzima kwemera abanyeshuri bagatanga amafaranga yabo bitagombye gutegereza ko ababyeyi babo babona amafaranga y'umuryango wose umuyobozi ushinzwe ibya mituweli mu kigo nderabuzima cya ririma madamu manirakiza monica yabwiye ijwi rya amerika ko ubu batangiye gukorera abanyeshuri imbere y'abandi baturage imbogamizi zari zihari kubera ko byasabaga yuko umuryango wose uba warangije kwishyura noneho waba warangije kwishyura tukabona gukorera umuryango wose ubu rero nyine babyoroheje barimo kuvuga yuko umunyeshuri aba- umuryango ubaye utarishyura umunyeshuri agenda akishyura twarangiza tugafata ikarita ye y'ishuri tukayanegisa kuri borudero yiwe tukandikaho na nimero y'indangamuntu y'umushefu wa famiye twarangiza tukamukorera mituweli akajya ku ishuri inzego z'ibanze nazo zatangiye kumenyesha abaturage bafite abana biga mu mashuri yisumbuye kugeza ubu batarabasha gusubira ku mashuri ko ababyeyi bagerageza gushakisha amafaranga make bakabanza bakarihira abo banyeshuri mu gihe ababyeyi bagishakisha y'umuryango wose bwana jean pierre gasaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kimaranzara mu murenge wa ririma yabiganiriye n'ijwi rya amerika nyuma y'uko hasohotse ibwirizwa rivuga ko abanyeshuri bakwiye gufashwa kugira ngo bajye gukurikirana amasomo eh, natwe twihutiye gufatanya n'izindi nzego kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ari nayo mpamvu umunyeshuri yakirwa mu buryo bwihuse kugira ngo ah, asange abandi cyangwa se ajye ku ishuri akurikirana amasomo yiwe Bi- birumvikana hakorwaga ibyari bisanzwe umuryango ukaza ukuzurisha mituweli nk'uko bisanzwe iyo babaga ba- barishyuye bakazana borudero bakazana n'ibindi bisabwa byose buzuzaga mituweli hanyuma ba- abana bakajya ku ishuri ariko kubera ko bigaragara ko abana bagize ubukererwe ni nayo mpamvu hashyizweho iryo bwiza kugira ngo borohe mu murenge wa ririma abaturage bagera ku bihumbi makumyabiri na bitanu nibo bategerejwe kuzagura mituweli kugeza ubu ariko abagera ku bihumbi bibiri magana atanu nibo barangije kuzihabwa aya mabwiriza yo korohereza abaturage kubonera abana b'abanyeshuri ubwisungane mu kwivuza aje akurikira aherutse gutangwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo yatanze amabwiriza mu nzego z'ibanze zo korohereza abaturage cyane cyane abibuze ku byiciro by'ubudehe abashaka guhinduza ibyo bashyizemo batishimiye ko byose byajya bikorerwa mu rwego rw'utugari n'imirenge bikarangira umuturage akemuriwe ikibazo asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa ririma mu karere k'i bugesera urakoze asumta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi muri iki gihe hasigaye umunsi umwe ngo ihayanishwa mpuzamakungu ry'ibidandazwa eh, rirangire hari abahayanisha ibidandazwa byabo batanezerewe eh, no kuvuga ko abanyarwanda batitaho ibidandazwa byabo erike bagire ubusa n'iyo nkuru yakurikiranye
nta kindi ukoze rero ushyira ibyo kurya hano hejuru uti ibihe biryo ibiryo bitogoswa mbere yo kurya kiranga ari bibisi nk'umuceri ibijumba ibirayi ibitoki inyama kugera ahabera imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya cumi n'icyenda hano i gikondo i kigali mu rwanda mu masaha asatira igicamunsi urabona urujya n'uruza rudasamaje ni imurikagurisha ubutegetsi bw'u rwanda bwahaye agaciro guruta ibikorerwa mu rwanda ariko abafite ibyo bicuruzwa ngo bizabatera igihombo kuko bataragurisha uko bikwiye baravuga ko iri murikagurisha rikonje bagereranije n'indi myaka yabanje nahitiye kuri bwana enoke turi hafi umunyabugeni muri standi y'abanyarwanda iri murikagurisha ritandukanye n'andi mamurikagurisha yagiye aba mu myaka yashize kuko iri ngiri abantu ntabwo bitabiriye guhaha nk'uko byari bisanzwe mbere bizadutera igihombo n'abanyarwanda bari kuboneka muri iri murikagurisha ngo ntibarangamiye ibikorerwa iwabo muri gahunda yiswe made in rwanda ahanini bakemanga ubuziranenge bwabyo shefu waramutse Mm, nitwa erike ngo umunyamakuru wa radiyo ijwi rya amerika ibi byose ni made in rwanda made in kenya aka kagoma made in uganda none hano ko ari muri standi y'abanyarwanda kubera iki m- mwabivangavanze made in rwanda naho abantu barabigura ariko biragenda buhoro buhoro kuko baravuga ngo iby'abanyamahanga nibyo bikomera cyane kurusha ibyacu byo mu rwanda aba ariyo mpamvu nyine abakiriya bashaka kugira ngo bagurire abanyamahanga kurusha abanyarwanda uku kutitabira kw'abanyarwanda mu kugura ibikorerwa iwabo hari ababirebera mu ndorerwamo yo kuba bihenze isura y'ibyakorewe mu rwanda nta yindi ni uko irimo iragurwa n'abanyamahanga aho kugira ngo igurwe n'abanyarwanda kuko umunyarwanda nawe arimo arazanga akitegera ariya mu banyagiputi akigira ariya mu banyayisirayeli nyine bano b'abarabu ntabwo bishobora kuba n'ubundi bagishidikanya ku bwiza bw'ibikorerwa mu rwanda ubwiza barabuzi kuko nawe nimba agiye kuza akavuga ngo iki kintu ngo aha ngahe ntabwo aba agiye kuyajugunya azi ubwiza bwabyo gusa uramubwira igiciro ahita yiyamira ahita yigendera hakabaho ariko n'abasanga ubukungu butifashe neza twinjiye muri stade y'abanyarwandakazi baboha imyenda n'uduseke twamamaye mu ruhando mpuzamahanga tugamije kumenya uko bihagaze aha ni muri made in rwanda abantu nagiye nyuraho bari kumbwira ko ibintu bikorerwa mu rwanda bitari kugurwa cyane ntabwo bihari cyane ntabwo biri kugurwa cyane abakiriya ni bakeya mbese ntabwo twamenya gahunda niba wenda ari amafaranga yabaye make twagerageje kugabanya ibiciro ariko noneho abakiriya bari kuba bakeya rwose menya hakubitiyeho no kubera abanyeshuri bagiye ku mashuri none abakiriya babaye bake twabajije ibiciro kuri ibi bicuruzwa bikorerwa mu rwanda umunyabugeni noke turi hafi ishusho igaragaza ubworozi bwo hambere mu muco nyarwanda ubusanzwe ayigurisha ibihumbi magana abiri by'amafaranga iyo turi muri galeri iba ihagaze ku bihumbi magana abiri ariko ahangaha twakuyeho mirongo itanu yose ubu ngubu ihagaze kuri sa sekanti mili abanyarwanda babyigondera ni bangahe ni bake bakunda kwangwa abasirimu njya mbona nyine abo basirimu nibo babikunda hafi y'uyu munyabugeni hagaragara abagore bishyize hamwe ngo biteze imbere mu muryango women for women international bakora ibintu bitandukanye madamu asumutamica ari muri abo yeretse ijwi rya amerika ko uvureri bakora mu bitenge ikofureri ikoze mu bitenge urareba ni umwenda mwiza cyane ushobora rwose kwiyorosa sinzi niba washobora no kujya no mu kazi kuko ubushyuhe burimo ubwiza bw'iki gikofureri ni cyiza cyane ushatse kukigura wakigura ngahe aho ukigura mirongo itanu ariko kiba gifite n'imisego yayo ibiri imisego myiza ibihumbi mirongo itanu mirongo itanu bimwe mu by'ubutegetsi bw'u rwanda bufiteho intego mu mugambi wa made in rwanda ni ukugira ibikorerwa mu rwanda abenegihugu bakabibona hafi bitabahenze ariko icupa ry'amazi cyo kimwe n'iry'amata byambutse imipaka byinjira mu rwanda ntibitangaje kubona bigura kimwe n'ibyakorewe imbere mu gihugu hakabaho n'ibihenda kuruta kandi by'imbere mu gihugu abamurika ibyo bakorera mu rwanda barasobanura impamvu ibiciro byabo bihanitse raw materials zibikora tuzikura hanze biratugora cyane twishyura imisoro twishyura renti noneho ko bari n'ibihangano biva mu mitwe yacu niyo mpamvu bihenda iyo twagiraga inganda zinyuranye zi- z'ibintu bimwe na bimwe tuvuge nk'amasaro tuyavana mu bihugu byo hanze bijya kugera hano byaduhenze muri iri murikagurisha hari n'abatabona abaguzi ntibacike intege kuko baba bateze inyungu z'igihe kirekire nk'ubu ngubu hajeho madeni rwanda ubu ngubu baba bagenda babona n'ibintu dukorera iwacu mu rwanda nk'ubu amateleviziyo gaba gagenda gabyerekana nk'ubu ngubu nkanjye mboha imipira y'abanyeshuri ariko abenshi baba bampamagara ati twabonye uri kuri televiziyo ati burya bya bintu byawe ni ibintu bihagaze neza ati dushaka noneho ko ejo tuzagushyira muri komande ukajya utubohera ku bigo kuba hari abanga kugura iby'iwabo babikemanga ku buziranenge urugaga rw'abikorera ruravuga ko ku bufatanye n'ubutegetsi bwite bwa leta iki kibazo buzagikemura bwana gerard mukubunkusi avugira urugaga rw'abikorera mu rwanda twebwe nk'urugaga icyo tuzakora dufatanyije n'inzego za leta ni ugukora ku buryo ibyo bikorerwa mu rwanda byose kuva ku myenda kuzamura kugera ku ku bindi byose biba byiza bibe mu bwinshi kuko iyo bibaye byiza bikaza no mu bwinshi bituma ibiciro bitajya hejuru noneho bikaza kumanuka kubera ko byabaye byinshi aho rero nk'urugaga nicyo turimo dukora kugira ngo ababikora bagire ubumenyi buhagije bwo gukora ibyiza ariko baze kugira n'ubushobozi bwo gukora byinshi kugeza ubu urugaga rw'abikorera ruratangaza ko mu minsi isanzwe byibura hinjira abantu bari hagati y'ibihumbi cumi na bibiri na cumi na bitanu ku munsi umwe naho mu marikendi bakaza hagati y'ibihumbi makumyabiri na bitanu na mirongo itatu na bitanu barateganya ko byibura iri murikagurisha rirangira kuri uyu wa kane abitabirira bazaba bari ku bihumbi magana atatu mu gihe mu imurikagurisha riheruka bari ku bihumbi magana abiri mirongo irindwi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umutekano w'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya nakivale mu gihugu cya uganda urageramiwe mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri umugabo azwi ku izina rya leon yaratemaguwe n'abantu bataramenyekana uyu mugabo yabwiye ijwi rya amerika ko atawe bari bafitaniye ingorane muri iyo kambi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni
leon ntakiyirutsa umurundi aba mu ikambi ya nakivala namusanze afite igikomere mu mutwe mu mugongo ku kuboko hapfutse iruhande y'ikiganza hari amaraso uyu munyagihugu wo mu gace ka gashojasi yakomerekejwe ku wa mbere mu ijoro buca haba ku wa kabiri itariki icenda z'ukumunani yabwiye ijwi rya amerika uko yakomerekejwe hari nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ibiri ice mirongo ibiri n'itanu ngaha mu uganda igihe nariko ndataha mvuye ahantu nsanzwe nkorera ahantu nsanzwe mfise akabare ndiko ndataha muhira nshitse aho bita neza na neza mu ruhita eh, ni ahantu hagabura karitsiye ya gashojwa bi na gasozoshojwa si niho twahava tugahura n'abagizi ba nabi bari abantu babiri bahagaze ahantu mu mwiza baca bankubita umupanga aha mubona ngaho mu mu ruhanga munyuma nca ndagerageza kwigwanira nca uwo mupanga ndawutega ukuboko niyo mpamvu ahaye havuye ah, hakomereka cyane gose mu nyuma rero ngiye kwiruka niho baca basubira bakankubita uwundi mupanga ngahaye mu mugongo avuga ko yahora ari umukozi w'ishyirahamwe ryita agateka akazina muntu n'akabafunzwe aprodeyaje mupfunyapfunyo y'igifaransa mu ntara ya makamba igihe yari akiri i burundi ku bwiwe nta muntu n'umwe bari bafitaniye ikibazo mu ikambi y'impunzi ariko asanzwe adandaza akabare muri iyi kambi bamwe mu banyagihugu bo muri iyi kambi bibaza bibaza ko yatemwe n'abasuma bo babibaza ko atanya amafaranga mugabo we yibaza ko bijanye n'akazi yahora akora mu Burundi kuko ngo yari asanzwe ari n'umunywanyi w'ishirahamwe Fokode vuba jewe mpunzi nshitse ngahaye nta muntu n'umwe je tufitaniye amatati uko yoba afatiye ku kintu icarico cose ariko cane cane nkeka yuko boba ari abagizi ba nabi boba bakorera nk'igendereza canke abandi bantu bari kumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura kuko aho twari dusanzwe dukorera muri ako kabare twahora tubona abantu tutazi rimwe na rimwe harimwo n'abavugwamwo yuko ari abo migendereza bakaza bakagenda ndiko ndataha naba nama mbona abantu bankurikira Eh, nshitse muhira hari abantu ahora nsa- nkunda gusanga bari ku irembo simenya abari bo nkagirana abantu bateramiye kubera iki wamubona abantu bagukurikira hama ntuhindure inzira nk'umbure kugira ukingire n'ubundi ni hamwe nyene akaza gufata aha muti mu bisanzwe nari narahevye sinari ngitaha mw'ijoro nakunda gutaha saa moya saa mbiri canke iyo bishitse kubera iyo ukora mu kabare iyo ukoresha akabare hari aho bishika nyene ugateba nahora nama ncafata imoto rero ico sinzi ukuntu vyaciyemwo nsanga naje n'amaguru hama nshashikirwa n'ibi vyago mubona muri iyi kambi ya nakivala bamwe bakunze kuvuga ko umutekano wabo udakingiwe co kimwe no mu gihugu ca uganda hose abayobozi b'ikambi y'impunzi akenshi ntibemera ko impunzi zidafite umutekano bavuga ko impunzi hari igihe zigirisha leon asaba ko umutekano wabo wokingigwa abayobozi b'ikambi nabo abasaba gutahura ingorane z'impunzi bareke kwibaza ko ari vyo baba bigirisha leta ya uganda nk'uko yaduhaye ubwo buhungiro ubwa mbere na mbere ho no kwishimira hama tumaze kwishimira tukayisaba yuko yokongereza no kuri imvu- nguvu mu vyerekeye umutekano w'impunzi kugira ngo impunzi ivyo zahunze ntizisubire kubisanga ngahaye mu buganda nyene musanzwe mubona namwe yuko amaka y'abarundi amaze gushikirwa n'ivyo vyago haba na kivale haba kampala haba mbarara ni ukuri ararenze urugero ateye ubwoba ejo hahise hari umumenyeshamakuru bowaze murabizi uno munsi ni twebwe hari abo navuze batemye imbarara ha- n'amaka menshi cyane rwose amaze gushika bogerageza bakaraba yuko ah, ni ukuri abantu bogerageza gukingirwa gushika ubu abakoze ubwo bubisha ntibarashobora kumenyekana mu ikambi ya nakivale iri mu gihugu ca uganda tabita mukamusoni ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umukuru w'ishyirahamwe revolution haguruka odifax eh, ndabitoreye yatangaje ko ishyirahamwe ryiwe rivuye mu runani senared kubera ko eh, mu bwicanyi bubandanya mu burundi ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije
Eh, mu majambo make twobo twararavye dusanga um, ico twari twifuje gushika ko kwari uko um, ibintu abanyagihugu ukuntu bari babayeho eh, ico gihe twashinga senarede twagira tuti abanyagihugu ukuntu babayeho babayeho nabi eh, ubwicanyi burahari buriko burabandanya hanyuma kandi eh, n'intwaro eh, yahagiye eh, ni intwaro yagiyeho ata matora meza inabaye iki rero intwaro nk'iyo ni ukuyirwanya mugabo kandi tugira tuti abanyagihugu ba- bashobore kubaho neza bave mu nzara bave muri ubwo bwicanyi no mu bukibandanya rero tubonye nyabwicanyi buguma bubandanya kandi na leta iganashaka ko ibibazo byoja habona ngo bivugwe senarede rero ikaguma igira iti dusabye ibiganiro twebwe rero tukabona yuko n'ibyo biganiro mu gihe biriko bisabwa mu mwaka wose uheze leta y'uburundi ntacyo yakoze kugira ngo igire ibyo biganiro byofasha kugira ngo haboneke eh, inyishu y'ibibazo biri mu gihugu iyo ngingo yanyu ni ukuvuga ko mwabonye ko intumbero yafashwe na senarede atariyo Um, intumbero tuvuga si ukuvuga ko atariyo ariko ntikwiye muri kino gihe Eh, kuko igi- ikintu nyamukuru ni uko ubwicanyi mu gihugu buhagarara inzira senarede yafashe yari nziza yo kubiganiro biba mugabo ko ubwicanyi bwabandanye bu- bubandanya mu gihugu cy'u Burundi nta kuri ibyo biganiro byobandanya ah, hateza kuboneka izindi nzira kugira ngo ubwicanyi mu burundi buhagarare mubona hakorwa iki Eh, igihugu cyose bujyanye gifite leta gifite abagihagarariye ubu gihugu cy'u burundi kirafite abagihagarariye nibo ba mbere eh, bagena ubuzima bw'abanyagihugu ku munsi ku munsi umutekano wabo kujya neza ah, kuraba yuko umwe wese ubuzima bwe bumeze neza rero iyo leta icyo gihe itakibishoboye haba hageze ko haboneka inyishu zindi kugira ngo ibishobore Tu- tugarutse ku ngingo mwafashe iyo ngingo yakiriwe gute nuna ni senarede hari amakuru mwoba mufise Eh, amakuru dufite ni uko mu bisanzwe ntibibuza senarede kubandanya iyo nzira ah, yo kubandanya basaba ibiganiro ah, kuko nicyo bahisemo kuba- ku- gukorera ko rero urumva ntacyo bibatwaye kininiya kandi eh, nta- ntabererya novuga ni nta cyononekaye kuko mu bisanzwe yaba senarede baba n'abandi nibaza na bamwe bari muri leta y'u Burundi igikenewe ni uko haboneka inyishu y'ibibazo igihugu kirimo cy'u Burundi M- mwavuze ko iyo iyo nzira atariyo ariko twavuze ko iyo nzira atariyo kuko ah, haheze igihe um, urumva ibiganiro murazi ko ubihagarariye ari perezida wa ah, nyakubahwa perezida w'ubuganda um, nawe murazi ko mu bisanzwe yaranivugiye yuko mu bisanzwe ikibazo cya afurika atari ikibazo cy'imanda hanyuma mu bi- mu ngorane z'uburundi hari icyo eh, ci- cy'ibihe umukuru w'igihugu amara ku butegetsi icyo ni ikindi kibazo gihambaye hanyuma ah, waraba n'ibihugu byo mu karere byategerezwa gufasha ah, ugasanga ntibiri ko bifasha bikwiye twebwe rero twagira tuti ibyo biganiro ni ukuri n'amakungu nabimenye iyo ubwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu n'amakungu ategerezwa guhaguruka na barundi ubwa mbere nibo bategerezwa guhaguruka bati ntidushobora kubandanya tuba mu gihugu tubandanya twicwa Mu- mu majambo make- abicwa nabo mu ma- nibajye habona hanyuma tumenye abariko bica abantu abo nabo in- intayi bakubita mu gahanga mu majambo make mushaka ko urunani mwatanguranye narwo eh, n'ubu mwari mufise ivyiyumviro bimwe mushaka ko rubandanya mu nzira atariyo sinavuga ko nshaka urubanza mu nzira atari yo nibaza ko nibabona ha- hazotera igihe kuko nibaza ko eh, ikigoranye muri za politiki z'uburundi no mu mico y'abarundi ni uko guhindura ibyiyumviro by'abantu ni ibintu bitoroshe eh, kuko nibaza ko eh, ubwicanyi mu burundi bumaze igihe eh, aho ndabiherukira kuva mu gihumbi na gatanu haravuzwe ibintu by'ibiziga byinshi byagiye biraba mugabo abarundi ntibahagurutse n'abari muri ubwo butegetsi n'abandi bari muri eh, novuga bari muri opozisiyo ntibakiye bahaguruka ngo bagire bati ibi bintu byo kwica abantu nibara ntibikabe kandi murabizi iyo uburundi bumaze imyaka irenga mirongo itandatu abantu baguma bicwa ata n'umwe ubona yagiye mu butungane ngo havugwe bati uyu muntu yisha abantu reka intayi imu- imukubite mu gahanga hanyuma tumenye impamvu babikora aha rero icyo gituma cyo twagize tuti ni ukuri sanarede harageze ko twebwe iyo ntumbero yo kuvuga tuti ubuzima ni katihabwa aricyo kintu dushyira imbere y'ibindi byose odifax eh, ndabitoreye murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakenuye namwe kuba mwatwakuye mugira ibihe byiza
mukanya turasozera ibiganiro byacu yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije uno munsi ku wa gatatu n'umunsi ugira uwa gatanu w'inkino mpuzamakungu za olympic amahiganwa akomeye atari make araza kuba ukwiyongera kw'ibitero by'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za amerika muri libiya bishobora kuba intango y'igikorwa cyo guca inkokora umurwi w'iterabwoba leta ya kiyisilamu ivyo mu gihe uwo mugwi uri kugerageza kugumya igice gikomeye wiziziye muri libiya amatora muri zambia ariko arangwa n'uruhagarara n'ubwicanyi perezida hari muri iki gihe edgar lungu wo mu mugambwe uri ku butegetsi ahiganwa bikomeye n'uwuyoboye abatavuga rumwe na leta ibiganiro bigenewe guhagarika ingwano muri darfur blue nile na korodofani yo mu mpanuka muri sudani byatanguye ejo ku munsi wa kabiri nshuti mwese turi kumwe eh, tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma nelson lopez na innocent kimenyi yegeranije aya makuru n'abandi bose bagize uruhara mu itegurwa ry'ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo kugira umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.